na zibiri
iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranirai washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriyani itanga ishaka impunzi z'abanyekongo ziherutse guhungira mu rwanda zivuga ko zigeramiwe n'ibibazo byinshi
urambura agakeka ukaryamaho ni muri ya makoro ni imicanga nta handi hantu dusasa nyine rero nk'ubu waryamira urubavu bikakugwa nabi wabirinduka nabwo bikakushora ese urumva hari amahoro dufite uyu ni umwe mu banyekongo bakiriwe mu ikambi y'agateganyo ya nkamira mu burengero bw'u rwanda mu rwanda kandi u- abunganira madame beatrice munyenyezi babwiye umucamanza ko bafise impungenge y'uko ibyabona byotegerejwe kumuburanira byemeza ko ibyaha yakoze eh, i- ko ibyaha aregwa atabikoze bashobora kutazobikora ayo makuru rero hamwe n'ayandi twabateguriye n'ayandi yavugwa mu karere k'ibiyaga binini turabashikiriza mu kanya kari imbere ikaze neza mwese duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi inzego z'ubuyobozi muri turkiya zatangaje ko kuri uyu wa kabiri abantu batandatu baguye muri nyamugigima yasubiriye kuba mu karere gahuza icyo gihugu na siriya haheze indwi zibiri icyo gihugu gisinzikajwe na nyamugigima ikomeye yahitanye abantu barenga ibihumbi mirongo ine n'indwi isenyura amazu n'izindi nyubako geoffrey mutagoma araduhidonido kuri iyi nkuru uyu mutingito bongeye kuba muri iki gihugu ku munsi w'ejo wapimaga gatandatu n'ibice bine ku gipimo cya ricta gikoreshwa gupima ingufu zawo wibanze mu mujyi wa antakiya ariko wageze no muri siriya misiri na libani nyuma yawo hakomeje kumvikana indi mitingito mito mito igera kuri mirongo cyenda nk'uko byemezwa n'abashinzwe gukumira ibiza no guhangana n'ingaruka zabyo muri turukiya kugeza ubu abakozi bo muri iri shami bari bagihanganye n'ingaruka z'umushitsi uheruka kwibasira iki gihugu tariki ya gatandatu z'uku kwezi wari ku rugero rwa karindwi n'ibice umunani ku gipimo cya Richter ubutegetsi bwa perezida Tayyip Erdogan wa Turkiya bwanenzwe icyo abanyaturukiya benshi bise kuzarira mu bikorwa by'ubutabazi minisitiri w'ubuzima muri Turkiya Fahrettin Koca yatangaje ko abantu magana abiri mirongo cyenda na bane bakomerekeye mu mutingito wabaye ku munsi w'ejo yongeraho ko inzego z'ubuvuzi zirimo kwita ku bahutajwe nawo
Kandi naho muri Afurika y'Epfo hatanguye imyimenyerezo ya gisirikare kigwanira mu mazi irimwo n'abasirikare b'Uburusiya hamwe n'ab'Ubushinwa. Frederic Nkundikije araduha iyindi nkuru.
bitekanije ko iyo myimenyerezo yitiriwe exercise mositu izorangira ku igenekerezo rya mirongo irindwi y'uku kwezi kwa kabiri umuvugizi w'igisirikare cya afurika y'epfo avuga ko iyo myimenyerezo izoba irimwo inyigisho z'ubuhinga butandukanye burimwo ubwo gukinga ibitero by'abanyuruza n'abatera ubwato bwo kurwanira mu kirere hamwe n'ubwo kururutsa indege za kajugujugu ku mato y'ibisirikare by'ivyo bihugu iyo myimenyerezo ivyo bihugu bizokorera hamwe izotuma bikomeza imigenderanire yavyo no kwizerana kandi izotuma bikorera hamwe mu bijanye no gucungera umutekano hamwe no gutsimbataza amahoro ku isi nk'uko bitangazwa n'umusirikare yajejwe ingisho mu gisirikare c'ubushinwa kigwanira mu mazi hiwanga zonksina imyimenyerezo ya mbere y'abasirikare bagwanira mu mazi afurika y'epfo yakoreye hamwe n'ubushinwa hamwe n'uburusiya yabereye mu gisagara ca cape town muri afurika y'epfo mu kwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda
Ayo yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi turashimiye Thomas Kamirindi na Frederic Nkundikije bayadushikirije. Muri ko mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika. mu rwanda bunganira madamu beatrice munyenyezi babwiye umucamanza ko bafise impungenge ko ibyabona byategerejwe kumuburanira bemeza ko ibyaha aregwa atabikoze bashobora kutazobikora ah, babifatira ku kuba ayo ma- abo- ivyo byabona eh, ah, avuga ko ahura n'itotezwa rifataniye isano n'urubanza bategerezwa gutangamwo ubuhamya mugenzi wacu eh, eric bagira ubusa aratubwira ibindi ingingo y'abatangabuhamya ku mpande zombi ziburana ikomeje gukurura impaka ndende mu rubanza madamu beatrice munyenyezi aburanamo n'ubushinjacyaha bumurega ibyaha bya jenoside we akabihakana uhereye ku batangabuhamya bagombye gushinjura munyenyezi abamwunganira mu mategeko babwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa huye ko bafite impungenge ko igihe cyo kumushinjura nikigera bashobora kuzisubiraho umunyamategeko felicien gashema umwe mu bamwunganira yabwiye urukiko ko abatangabuhamya ba munyenyezi bari guca mu bihe bitoroshye yibukije ko bandikiye urukiko barumenyesha ko bafashwe bakabakura muri gereza ya karubanda iri mu karere ka huye bakabimurira muri gereza ya mpanga iri muri nyanza mu buryo avuga ko budasobanutse abo batangabuhamya babaza abanyamategeko ba munyenyezi ikizakurikira nyuma yo kumushinjura mu gihe babona nta mutekano bafite yasabye urukiko kugira icyo rubikoraho mu rwego rwo kugira ngo hatazagira ikibazo cyavuka kikabangamira abashinjura munyenyezi umunyamategeko brice bikotwa nawe wunganira munyenyezi yavuze ko hari ikibazo cyo kuba abatangabuhamya badafatwa kimwe yavuze ko abatangabuhamya bo ku ruhande rwabo bari guhura n'ibibazo bikomeye ku buryo bafite impungenge ko batazemera ko kuza gutanga ubuhamya mu rukiko uyu munyamategeko yemeza ko bamwe muri abo batangabuhamya gereza yamaze kubashinja kugira imyitwarire mibi muri bagenzi babo yasobanuye ko batatu muri abo batangabuhamya bimuriwe muri gereza ya mpanga bidaturutse ku bushake bwabo yasabye urukiko gutegeka ko abo batangabuhamya basubizwa muri gereza ya huye kuko bavuga ko bari gutotezwa kubera urubanza rwa madamu bunyenyezi yibukije ko bandikiye inzego zose bireba zirimo na gereza ngo bagire icyo bakora kuri iki kibazo yasabye urukiko kugira icyo rukora kuri iki kibazo kikitabwaho by'umwihariko ubushinjacyaha buvuga ko ku kigendanye n'abatangabuhamya bo ku ruhande rw'uregwa bari kwimurwa kubera imyitwarire mibi biri mu nshingano z'ubuyobozi bwa gereza buvuga ko kugira byinshi bukivugaho bwaba bugiye kwinjira mu miyoborere ya gereza itabureba bwavuze ko ibivugwa n'abunganira munyenyezi nta bimenyetso babitangira ku kuba hari impungenge ko abo batangabuhamya bashobora kutazashinjura munyenyezi ubushinjacyaha buvuga ko ari ikibazo kidafite ishingiro bwabwiye urukiko ko bigoye guhita bemeza ko batazaza mu rukiko na cyane ko igihe cyabo kitaragera bugasanga nta mpamvu abunganira urego bafite zo kuvuga ibintu bitaraba izindi mpaka zavutse zishingiye ku batangabuhamya bashinja munyenyezi ubushinjacyaha buvuga ko bakeneye kurindirwa umutekano bagatanga ubuhamya bwabo bari mu muhezo umunyamategeko gashema wahise yaka ijambo yavuze ko bamaze kubona urutonde rw'abatangabuhamya ariko bagira ikibazo ku batangabuhamya basaba kurindirwa umutekano yavuze ko batazi uwatanze urwo rutonde na cyane ko nta mikono iriho y'uwarutanze yabwiye urukiko ko mu iburanisha ry'ibanze ubushinjacyaha bwagaragaje abatangabuhamya icumi kandi nta n'umwe wavuze ko ashaka kurindirwa umutekano avuga ko mu maburanisha yose abatangabuhamya bahamagajwe amazina yabo ashyirwa ku mugaragaro kandi ko nta cyemezo cyafashwe kivuga ko hari abazarindirwa umutekano ikindi umunyamategeko avuga ni uko ubushinjacyaha bwari bwatanze urutonde rw'abatangabuhamya batanu bari basigaye ariko bukaza kugira uwo busimbuza butabimenyesheje uruhande baburana umunyamategeko bikotwa nawe akavuga ko inzira zo kwakira abatangabuhamya zapfuye igihe ubushinjacyaha bwongeragamo utari ku rutonde rw'abari bemejwe bwa mbere n'urukiko yavuze ko abashaka kurindirwa umutekano bitakunda kuko barangije kumenyekana ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ingingo y'abatangabuhamya basaba kurindirwa umutekano yafashweho icyemezo mu iburanisha riheruka ku bireba abatangabuhamya batanu basigaye gushinja munyenyezi bwemera ko ibyo abamwunganira bavuga ari ukuri bwasimbuje undi mutangabuhamya utari ku rutonde ubushinjacyaha busaba ko ni niba uruhande baburana rudashaka uwo mutangabuhamya nabwo bwiteguye kumukura ku rutonde bukavuga ko nta kibazo byateza umucamanza ukuriye inteko iburanisha yibukije abanyamategeko ba munyenyezi ko umwanzuro wo kumva abatangabuhamya barindiwe umutekano yawufashe mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bikorwa akavuga ko ari umwanzuro yafatiye mu rukiko kandi hari amategeko bagomba gukurikizwa avuga ko byagombye kuba byarasuzumwe bigafatwaho icyemezo mu iburanisha ry'ibanze umucamanza ukuriye inteko iburanisha avuga ko agiye kwiherera agasuzuma impaka ku baburanyi b'impande zombi akazifataho icyemezo madamu beatrice munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko ni umunyarwandakazi avuka mu majyaruguru mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ubu ni mu karere ka gicumbi ni umukazana wa paulina nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi uyu yakatiwe imyaka mirongo ine n'irindwi n'urukiko rwa rusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi arsene shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu ku byaha bya jenoside mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe nibwo igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyirukanye munyenyezi ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atarimo ukuri ku nzego z'abinjira n'abasohoka muri amerika ibyaha aregwa byose arabihakana akavuga ko ababimushinja batamuzi munyenyezi avuga ko azira kuba ari umukazana wa nyiramasuhuko urubanza rukazakomeza kuwa kane w'iki cyumweru ekabagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
yakoze mugenzi wacu yarike bagira ubusa kuri iyo nkuru impunzi z'ababyeyi bibungenze n'abafise inzoya ziriko zituruka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ziherereye mu ikambi y'agateganyo ya nkamira mu rwanda zabwiye ijwi rya amerika ko zibangamiwe n'ibibazo bitari bike harimwo kutagira aho zikika umusaya abayobozi eh, b'iyo nkambi nkamira bavuga ko ubushobozi bw'iyo nkambi bukiri buke ariko bifatanyije n'amashyirahamwe atanga imfashanyo bimwe mu bibazo bizogenda birate- biratorerwa inyishu gloria tuyishime yagendeye iyo nkambi araduhidonido kuri iyi nkuru ibikorwa byo kubaka birarimbanije mu nkambi y'agateganyo ya nkamira iherereye mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ibikorwa bitandukanye birimo amazi umuriro no kuvuzwa bimaze kugezwa mu batuye iyi nkambi imiryango nterankunga nayo irakoreshwa ishoboye ngo izi mpunzi zibone iby'ibanze gusa winjiyemo imbere mu mahema izi mpunzi zituyemo uhasanga shitingi zishashe ariko nta biryamirwa bihari ibi bibangamiye bamwe mu bagore batwite bari muri iyi nkambi nk'uko babiganirije ijwi rya amerika niyibizi dada na wimana shantare ni ababyeyi batwite inda zikiri nto hagati y'amezi abiri n'atatu baratubwira imbogamizi bahura nazo ziterwa no kutagira aho baryama ntabwo tubizi nyine turi kubona bamwe bazifite abandi ntibazibahe cyo kubera kubwo kubona nta kundi nadushaka ndi kugenda noneho ngo umusereri numva ikintu cyafatiyemo no mu nda mbese nkumva ikintu kirahagaze hano nkumva ikintu kirahagaze bikaba ngombwa ko nshaka nk'ikintu cy'igitambara ngahegura kugira ngo nze kuhakweguka wenda kwatera kwika cyane ngo hajyane ku gusima kutaka kurambura agakeka ukaryamaho none se sureba ahantu dusasa ni muri yano makoro ni imicanga nta handi hantu dusasa nyine rero nk'ubu waryamira urubavu bikakugwa nabi wabirinduka nabwo bikakujomba ese urumva hari amahoro dufite
uretse kuba ababyeyi bo mu nkambi y'agateganyo ya nkamira badafite aho kuryama bavuga ko n'ibiryo bahabwa n'inkambi bidahagije imvungure nizo turya gusa nta bindi biryo baduhereza bibaza nk'umubyeyi twite kurya imvungure zonyine imbogamizi ni indyamo gusa no kubura ibyo umuntu arya wenda ngo ahindure waba ugize icyo ukeneye ntukibonere igihe
ibibazo ababyeyi bafite babihuriyeho na bamwe muri bo bafite impinja bonsa barasaba abishinzwe kubafasha kubona ibyo kurya byunganira ibyo bafite n'aho kuryama twasabaga ubufasha nyine ni nawo ukaba uri kumva kundi umuntu afite imbogamizi ntawe ngo umuntu ushoboye ukaba wagira ukuntu nyine waba wamuvuganira akagira uko ya- yabona imibereho myiza saba amaterapene ndarwaye n'umugongo mu gitondo mugenda ndi kumubwira ngo umugongo wanjye no gucika ye wabaye bundi bushya umuyobozi w'inkambi ya nkamira akaba n'umukozi muri minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse david rwanyonga avuga ko ubushobozi bw'iyi nkambi bukiri buke gusa agira icyo avuga ku kibazo cy'ibiryamirwa by'abagore batwite bo muri iyi nkambi abo baba babonye batarabihabwa ni abashobora kuba baje uyu munsi cyangwa ejo nimugoroba ndaza kureba ariko muri rusange ku byo dushobora kuba twakemura uwo munsi bakitugeraho turaba tubikemura ariko dukemura bigendanye n'ubushobozi dufite Eh, abatarabifite babibona ako kanya babibona umunsi ukurikiyeho cyangwa mu minsi iri imbere ku kibazo cy'abadashobora ibiryo bahabwa n'inkambi nabo hari icyo leta y'u rwanda ku bufatanye n'abafatanyabikorwa iri kubateganyiriza duhereye ku bana mu gitondo babona ifunguro igikoma igikoma cyujuje intungamubiri I- utabashije kurya imvungure abasha gutoranyamo muri bya bindi bivanze n'imvungure icyo ashoboye yunganiwe na cya gikoma cya mu gitondo ubuzima bugakomeza ariko mu minsi iri imbere hari icyizere hari dufatanyije n'abafatanyabikorwa andi mafunguro bazajya babona mu gihe kitarenze icyumweru uhereye none bizaba bitangiye Eh, aho tuzajya dufata igice kimwe cy'ibigori bakagishesha bakarya akawunga ayo mafunguro rero azatangira kuboneka bitarenze icyumweru gitaha azaba yiganjemo imboga zivanze n'ibishyimbo hanyuma n'ababandi batabasha kurya imvungure bakarya akawunga nk'uko bitangazwa na minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema umubare w'abagore batwite bari mu nkambi ya nkamira kugeza ubu ni mirongo irindwi iyi nkambi imaze kwakira impunzi zisaga ibihumbi bitatu na mirongo irindwi na bane umubare w'abagabo ni magana ane na mirongo icyenda na batatu abagore ni magana cyenda na mirongo itanu abana ni ibihumbi bibiri na mirongo itatu n'umwe ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi ibihumbi icumi umubare w'abakirwa n'iyi nkambi nawo uri kugenda ugabanuka uko iminsi ishira kuko wavuye ku bantu hagati ya mirongo inani n'ijana binjiraga mu kwezi gushize ugera ku bantu hagati y'icumi na mirongo itatu kuvaho imirwano ishyamiranyije umutwe wa makumyabiri na gatatu n'igisirikare cya FRDC yongeye kubura impunzi z'abanyekongo zatangiye guhungira mu Rwanda kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize ziri kuza zituruka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye birimo Gicanga Kirorirwe Kibumba n'ahandi abandi tuyishime gloria ijwi rya amerika i rubavu turagushimiye tuyishimiye gloria kuri iyo nkuru babandanya kumva izaradiyo ijwi rya amerika saminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda itariki mirongo ibiri na zimwe z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire uyu munsi ubaye mu gihe mu rwanda bariko barashira ikinyarwanda mu buhinga bwa none kugira haboneke amakuru mu kinyarwanda kwigisha urwo rurimi hakoreshejwe ubuhinga bwa none no guteza imbere ubushakashatsi ku rurimi rw'ikinyarwanda digiro umuganda ikigo c'abahinga ba none gikora uh, ku buhinga nyabwonko uh, ni ukuvuga artificial intelligence nico cahawe iyo migambi mugenzi wacu edi gwema yaganiriye na odas niyo nkuru umuyobozi mukuru wa digiro umuganda atangura amubwira amubaza uko icyo gikorwa gikora lisiti umuganda ni ikigo cy'ikoranabuhanga gikora ku bwenge bukorana bwo bakunze kwita artificial intelligence mu ndimi z'amahanga ariko cyane cyane bijyanye n'ingezi mu mushinga rero twatangiriye hano twamuritse ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi ahantu umushinga wo gushyira ikinyarwanda mu ikoranabuhanga hifashishijwe ubwenge bukorana mu bice bitatu aribwo kugira ngo haboneke ikigega cy'imponwa z'ikinyarwanda hakaba n'itahuramvugo mu kinyarwanda no gukura mu nyandiko ushyira mu mvugo mu kinyarwanda ngira ngo muri make ibyo ni ubusobanuro bwabo turi tugerageze nanone mu rwego rwo gufasha abakurikiye iki kiganiro badasobanukiwe ntamwe mu magambo urimo gukoresha nk'umuntu iyo wiyumvise ubwenge bukorano cyangwa se artificial intelligence benshi bakunda kubyita AI bivuze iki ubwenge bukorano aribwo artificial intelligence cyangwa AI ni ukubasha kwigisha imashini gukora akazi runaka nk'uburyo bw'ururimi ni ukuvuga ngo nk'ibyo twakoze ni ukubasha kuyigisha gusoma ikinyarwanda cyangwa kucyumvika cyandika atari kucyumva byo kuvuga ngo iragisobanukiwe ariko kubasha gukura ayo majwi ikamenya uko yandika muri make rero mu busobanuro bworoshye ni ukwigisha imashini ibikorwa bisanzwe bikorwa n'ubwenge busanzwe bwa muntu ariko bikabasha gukorwa n'imashini ari nayo mpamvu byitwa ubwenge bukorano ubu bwenge bukorano ni umuntu yavuga ko ari ryo koranabuhanga ubu ngubu risa nk'aho rigezweho muri iki gihe nk'igihugu nk'u rwanda mu bijyanye no gukoresha ubu bwenge bukorano wavuga ko intera igeze he navuga ko intera ishimishije ubwenge bukorano buri gukoreshwa mu rurimi ndetse buri gukoreshwa no mu buvuzi hakaba hari na polisi cyangwa politiki igenga ubwenge bukorano iri gukorwa na minisiteri y'ikoranabuhanga na inovasiyo ibyo byose bikaba bigaragaza ko hari ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo ubwenge bukorano butezwe imbere kandi bushobora gukoreshwa n'abanyarwanda muri rusange abanyarwanda babukoresha gute
duhereye nko ku byo navuze twakoze iyo ufashe inkoranabuhanga cyangwa AI engine mu ndimi z'amahanga nk'iyo ikura inyandiko ikazihinduramo ijwi ngira ngo murabizi ko hari ababana n'ubumuga rero mu babana n'ubumuga bwo kutabona ushobora gufata inyandiko iri kuri mudasobwa yawe cyangwa kuri telefone ikabasha guhindura ijwi iri koranabuhanga ryakoraga mu zindi ndimi ariko kubera icyo gikorwa remezo cy'ikinyarwanda cyabonetse iryo koranabuhanga rishobora no gukora mu kinyarwanda bikazafasha urwo ni urugero rumwe urundi rugero rushobora ku kuvuga ati ese umunyamakuru utaye inkuru hirya no hino ushaka kuyihinduramo ushaka kuyihinduramo inyandiko cyangwa hakaba ndetse no kwigisha ururimi ubwarwo aho hari abanyarwanda baba hirya no hino cyangwa bakuriye mu mahanga badashobora kuvuga ikinyarwanda neza ibyo bikorwa remezo rero bigashobora no gukoreshwa mu kwigisha ururimi urundi rugero wenda rwa nyuma natanga nicyo bita voice assistant ariko voice assistant aricyo nakwita nk'itumanaho ryikoresha cyangwa riri otomatike mu ndimi z'amahanga aho umuntu ashobora guhamagara umurongo runaka agasubizwa ngira ngo hari ikibazo cy'uko tuvuge nk'umuturage yaba banki abitsamo cyangwa umurongo w'itumanaho akoresha cyangwa izindi serivisi zose ashobora gukenera hari igihe uhamagara umurongo ugasanga urahuze ariko ukoresheje ubwo bwenge bukorano igisubizo kuko n'ubundi biba byisubiramo by'izo serivisi bishobora gutangwa n'iyo mashini akajya ashobora kubona icyo yibaza adakeneye kugera ku muntu wa nyuma ibyo rero bikazagabanya nk'agaciro ku bigo amafaranga byakoreshaga bikora izo za call center cyangwa imirongo y'itumanaho n'umuturage agashobora kubonera amakuru ku gihe kandi akayabona mu rurimi rwe ari rwo rw'ikinyarwanda kugira ngo iryo koranabuhanga ribe mu ndimi z'amahanga bimusabe ubundi bufasha butari bukenewe bamwe mu bakunze kunenga iri koranabuhanga cyane cyane tuvuge nk'urwo rugero wari utanze usorejeho rwaho usanga mudasobwa igufasha gusubiza bimwe mu bibazo ni uko kenshi na kenshi usanga barayiporogoramye gusubiza ibintu runaka wajya hanze yabyo ugasanga ibisubizo ubifuzaho ntago ubibonye mwebwe mu rwanda mu busesenguzi mumaze gukora mubona icyo kibazo mutazahura nacyo icyo kibazo ngira ngo kiriho ku isi cyane cyane mu bwenge bukorano kubera ko akenshi usanga ubushaka ari ikoranabuhanga rishya n'ubushakashatsi butari bwagera aho bushobora gusubiza ibibazo byose ngira ngo ariko mu kubushyira muri serivisi runaka ikindi cyitabwaho ni ukumenya ko ibibazo umuturage yakwifuza kuri iyo serivisi runaka byose bishobora gusubizwa tuvuge niba uhamagaye umurongo w'irembo ukeneye serivisi zijyanye no gusaba indangamuntu ibibazo byose wibaza ku buryo ushobora gusaba indangamuntu uburyo ushobora kwishyura aho wayifatira byose bigasobanuka rero hari icyo mu ndimi z'amahanga muranyihangana mbayeho n'indimi z'amahanga kubera ko ari ikoranabuhanga hari amugamwa aba atari yakaboneka mu kinyarwanda hari icyo bita limitedi domeyini ni ukuvuga ngo ni igisate cyangwa aho bigomba kujya runaka akaba ariho nawe ushyira iryo koranabuhanga kugira ngo bibashe gusubiza ibyo bibazo byose nababwiye ko kuri telefoni tuza kuba turi kumwe n'abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino nabo bifuza kugira ibyo bakubaza bwana niyo nkuru reka duhere kuri muganga icyo nagira ngo nkubaze kuri ubwo buryo bwa sisiteme bugezweho bwo kwiga ikinyarwanda dukoresheje ikoranabuhanga ndagira ngo umubaze bumaze igihe kingana iki butangiye ikindi ukurikije uko mbibona mbona ikinyarwanda gisa nkaho kirimo kugenda kigabanya uburemere n'umwimerere cyari gifite ese murimo gukora iki bimwe mu bigo byo mu rwanda cyane mbona bikoresha ururimi rw'icyongereza cyane kandi twifuza ko ikinyarwanda nk'ururimi rwacu kavukire rugomba kuzamuka rukagera nko ku rwego mpuzamahanga mu cyongereza kimeze cyangwa igifaransa ese murimo kubikoraho iki icyo kintu ikindi wenda namubaza ku bijyanye n'umuryango nyarwanda kubona umuryango nyarwanda wifuza ko umwana wabo akura ashaka kuvuga ziriya ndimi mpuzamahanga igifaransa icyongereza n'izindi ndimi turi ku rwego mpuzamahanga ese umuryango nyarwanda ni iki wawushishikariza cyangwa wawukangurira kugira ngo wiyumvemo ikinyarwanda kuko hari igihe ubaza umubyeyi ukavuga ati byibura amenye icyongereza cyangwa igifaransa ikinyarwanda ni ako kanya kukimenya kandi mu muco nyarwanda twifuza ko akura azi kuvuga ikinyarwanda neza n'izindi ndimi zikazamukiraho ikindi na soreza wenda nabaza umutumirwa ese mubona byibura mukurikije aho iyo sisiteme yatangiye n'aho igeze cyangwa se no mu myaka iri imbere wenda dupfa tutageze muri bibiri na mirongo itatu cyangwa se mirongo itatu na gatanu kuzamura mubona ibyo mwifuza k'umuco gakondo w'ikinyarwanda hari aho uzaba wageze cyangwa hari aho urimo gufasha abanyarwanda muri rusange bwana niyo nkuru wamusubiza murakoze ku bibazo kugira ngo tubyerekeye igihe sisiteme zatangiriye mu gutangira gukora ibikorwa remezo byatangiye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko imbonwa ndetse nkoranabuhanga twazimuritse ubundi kuri tariki ya cumi na gatanu gashyantare ibihumbi makumyabiri na gatatu ubu ni ukuvuga uno mwaka akaba ari ibikorwa remezo navuga ko ikintu bigiye gufasha cyane cyane ni uko icya mbere cya kibazo wavuze cya serivisi zitari mu kinyarwanda aho ibigo runaka bishyira serivisi mu cyongereza ni ukuvuga ko nta rwitwazo n'uko no mu ikoranabuhanga bitabishyira mu kinyarwanda wenda n'icyo nakunganiraho ni uko ndetse no muri uwo buryo ntanze nk'urugero nka banki nkuru y'igihugu yatanze amabwiriza ejo bundi ko kontaro hagati y'abakiriya b'amabanki ndetse n'amabanki zaba iz'imyenda cyangwa izindi zigomba kuba mu kinyarwanda kugira ngo wa muturage nawe amenye ibyo yemeye n'ibyo asinye ubwo rero nkaba numva muri uwo mujyo ni ugushishikariza abantu bose n'ibigo byose gushyira ibikorwa cyangwa serivisi zabo mu kinyarwanda ariko hanashimirwa n'abatangiye kubikora no gutanga no gutanga uwo murongo ngenderwaho ngira ngo inteko y'umuco nayo ari nayo umufatanyabikorwa inashishikariza kandi ikanagena uburyo kinyarwanda cyakoreshwa muri serivisi zitandukanye ku kibazo cya kabiri wibazaga cy'umuryango nyarwanda aho umwana akura avuga ngo indimi z'amahanga ikinyarwanda cyo zizana ngira ngo ndumva bitaba ari byo ahubwo icyo twashishikariza abanyarwanda ni uko ikinyarwanda kubera ko kiduhuza tugira imana akaba arirwo rurimi rumwe rusangiwe ruduhuza hagati yacu nk'abanyarwanda ko twakangurira abantu bose kukigisha kandi bakakiga bakiri bato kugira ngo babashe no kuvuga ikinyarwanda kinoze buriya ururimi rujya konerwa ni nuko umwana akura ataba yararwize neza ku bijyanye n'umuco gakondo n'aho ikinyarwanda mbona kizaba kigeze muri bibiri na mirongo itatu na gatanu nkeka ko icyiza ni uko yaba minisiteri y'urubyiruko n'umuco yaba inteko y'umuco ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babona kandi bagakora mu gutuma ururimi kavukire arirwo rw'ikinyarwanda rugira agaciro kandi rugakoreshwa ahantu hose rero n'ikoranabuhanga uko riri kuza kandi mu byo mbona kandi bizaba ni uko rizaba rigeze kure kandi rikoreshwa ahantu hose muri bibiri na mirongo itatu na gatanu ni ukuvuga ko ubu duhereye ubu ibikorwa remezo byose bihari ndetse n'ikintu nakongeraho ni uko ibi bikorwa remezo ntabwo biri gufasha ubushakashatsi ku kinyarwanda gusa biri gufasha n'ubushakashatsi ku birimo ibantu bindi ngira ngo iyi sosiyete nini nka za google ziri kwifashisha ibikorwa remezo cy'ikinyarwanda kugira ngo bikore n'ubushakashatsi ku bindi ndimi rero kubera ko bihari kandi ari byinshi kandi biziye igihe nkeka ko icyo gihe noneho hazaba hari byinshi bimaze kugerwaho kandi serivisi zose zishobora kuboneka mu kinyarwanda kandi zikaboneka mu ikoranabuhanga ku buryo umunyarwanda ashobora kuzibona bimworoheye kandi mu rurimi yumva
arakoze mugenzi wacu edi gurema guteramisha icyo kiganiro two turasozera ibiganiro n'amakuru tubateguriye kuri ino saha reka turabwira ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru amwe amwe tubabwiye ko inzego z'ubuyobozi muri turukiya zatangaje ko kuri uyu wa kabiri abantu batandatu baguye muri nyamugigima yasubiriye kuba mu karere gahuza icyo gihugu na siriya haheze indwi zibiri icyo gihugu gisinzikajwe na nyamugigima ikomeye yahitanye abantu barenga ibihumbi mirongo ine n'indwi isenyura amazu n'izindi nyubako tubabwiye kandi ko muri afurika y'epfo hatanguye imyimenyerezo ya gisirikare kigwanira mu mazi irimwo n'abasirikare b'uburusiya hamwe n'ab'ubushinwa aha turiko turarangiza rero ibiganiro by'ikorera ry'ijwi ry'amerika tubibutse ko mushobora kuja kuri site yacu ya interineti kuronka amakuru arambuye hamwe n'ibiganiro birambuye aderesi yacu ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ndashimiye nadia taha yamfashije mu buhinga bw'ivyuma ibiganiro vyari bihagarariwe na edi gwema kuri mikro mwari muri kumwe na oriane tanga ishaka ndabashimiye mwese